iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo yanyu ijwi ry'amerika murayumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero nimudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri yutube na facebook voa radiyo yacu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
koko rero murisanga bamwe mu baturage b'u rwanda bavuga ko bene wabo bazimira bakababurira irengero n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imwe n'imwe irabyemeza urugero ni umuryango african australian advocacy center aaac mu magambo ahinnye mu kwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe umuyobozi w'uyu muryango noel zihabamwe afatanyije na australian human rights institute batanze ikirego muri un working group on enforced uh, involuntary disappearances cyangwa se groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires mu gifaransa noheli zihabamwe arashakisha barumuna be babiri jean nsengimana na antoine zihabamwe avuga ko bazimiye mu rwanda ku buryo budasobanutse kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda iri tsinda rya loni baregeye rigizwe n'abahanga batanu bakomoka ku migabane yose y'isi bashinzwe gusuzuma ibirego by'abantu ku giti cyabo baba barabuze ababo bazimiye gutyo bakaburirwa irengero noel zihabamwe yatwemereye kutubera umushyitsi muri iki kiganiro ni umushakashatsi muri kaminuza ya western sydney muri australia turaganira ku kibazo cy'abantu bazimira mu rwanda muri rusange iki kibazo giteye gite ese yaba amakabya nkuru yo guca ibikuba cyangwa kiriho koko hanyuma twagerageje no gushakisha rib ni ukuvuga urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu rwanda hanyuma batubwire yuko twatinze kubateguza ariko ku giti cyanjye noherereje ubutumwa bwa whatsapp umuvugizi wa rib thierry murangira nanamuhamagara kuri whatsapp inshuro ebyiri telefone ye irananira noneho tugeze muri studio dukoresha rinye ni ukuvuga imirongo yo ku butaka turamuhamagara aratwitaba atubwira yuko ntacyo ashobora kudutangariza kubera ko atiteguye umushyitsi rero ni noheli zihabamwe nk'uko nabibabwiye ni umuyobozi wa african australian advocacy center noheli zihabamwe urahura akomeye ndabashuje cyane tomasi kamirindi nkaba kandi mbashimira cyane kuba mwadutumiye kuri radiyo ijwi ry'amerika ni twebwe tugushimiye cyane uyu mwanya uduhaye hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa nzabonimpa emmanuel wibajije iki kibazo nk'uko nanjye natangiye nkivuga mu iri buriro atari ko se ibi bintu koko bibaho ibintu byo kuzimira mu rwanda bibaho nibyo koko si amakabya nkuru ibura ry'abantu kuzimira kw'abantu mu rwanda birahari hari ibimenyetso bigaragaza ijana ku ijana kuko nk'uko mu kanya bivuze ntabwo hari ama reka wenda natanga urugero rwa hasi hari amaraporo menshi n'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu yagiye agaragaza ibura ry'abantu kuva leta iri ubu ngubu yafata ubutegetsi ndaguha nk'urugero hari raporo ihari na fesibuku cyangwa ishobora kugaragara kuri onorayini yerekana wenda nk'urugero rwa hasi ko hagati ya mirongo icyenda na karindwi n'icyenda n'icyenda hagati y'icyenda na gatanu n'icyenda n'icyenda hari impunzi z'abanyarwanda zirenze ibihumbi magana atanu zahungutse zivuye muri congo noneho hagati y'iyo myaka nk'uko bivuze iyo mirongo icyenda na gatanu mirongo icyenda n'icyenda muri izo mpunzi uko ari ibihumbi magana atanu ibigeze mwakire yabo cyangwa hafi ubwo ni ikemwe cya kabiri birenze magana mirongo itanu yego ah, baburiwe irengero n'imbere mu gihugu bamaze gutahuka noneho nawe rero mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda uvuga yuko hari barumuna bawe babiri bazimiye bazimiye gute noneho rero nyine m- ibyo nitagaho ko so, i- ibintu bitari byo naje gusanga ari byo ko kuko nanjye ngo anguterani wagaramiye agira ngo ijuru riri hasi nanjye koko ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ah, bakuru banjye babiri ndagira ngo gusore gatoya ntabwo ari barumuna banjye ni bakuru banjye babiri Ah, bakuwe mu modoka hariya hano rwose berekeza bajyaga za Ka- za karangazi babakuramo bamaze kubakuramo babwira uwari ubatwaye ubwo ni wari ni shoferi utwaye bisi ko akomeza urugendo kuva icyo gihe ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwa cyenda ibihumbi na cumi n'icyenda kugeza amagingo aya ntabwo twongeye kumenya aho barengeye
nuko noneho rero mugira gutya mufatanyije na australian human right institute wowe n'ikigo cyawe cyitwa african australian advocacy center mutanga ikirego muri loni ubu ngubu bigeze hehe nibyo koko umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nyuma yo gushakisha hose twifashishije cyatumize mu nzira zishoboka zose byabaye ngombwa ko dutanga ikirego ikirego tugitanga mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize Ah, muri muri un mu rwego rushinzwe ababuze irengero ah, twakwita mu magambo ahinnye wgid cyangwa working on force or involuntary disappearances Ah, no, tu- dutanga ikirego tumaze gutanga ikirego bagitanze mu kwa gatandatu noneho mu mwa- mu mwaka ushize nanone nyuma y'amezi atatu bari mu kwa cyenda ah, igihe haba ha un yateranye ah, urwo rwego rushinzwe ababurirwa irengero rwasuzumye ikirego twatanze kuko basanga gifite ibimenyetso fatizo cyangwa bifatika Mhm. bifatika by'uko ha- hagomba kubaho ah, ah, investigation Ah, noneho rero nyuma urwo rwego rushinzwe ababuze irengero ah, ruhita rufata umwanzuro rwandikira leta y'u rwanda rubasaba yuko bagomba gutanga ibisobanuro ku ibara ry'abakuru banjye u rwanda rwarabikoze ni muri ubwo- uyu mwaka dutangiye umu- umu- ukwezi gushize mu kwa kabiri batanze ibyo nakwita ngo icyegeranyo Ah, bavuga yuko ngo hakozwe hakozwe ngo bakoze inve- bakoze investigation Ah, none mu kigero batanze cyerekana yuko ngo bakuru banjye ngo bagiye muri uganda Mhm.
ibyo kuri njyewe ntabwo byantangaza kuko ubu ngubu niyo ntero niyo nyikirizo ku muntu wese uburirwa irengero mu gihugu nikoze ko nari navuze ngo ni barumuna bawe kandi ari bakuru bawe ko abo bakuru bawe uvuga ko hari abantu babakuye mu modokari y'abagenzi abo bantu babakuyemo bari bambaye imyenda ya leta bari bambaye imyenda yabo ku giti cyabo ya gisiviri mbese ni bantu ki nibyo kuba bari bambaye imyenda y'impuzangano yabo yari babakuramo barabajyana rib ni urwego rushinzwe Babajyanye.
ni- rushinzwe RIB ni ubugenzacyaha mu urwego.
rwanda yego nibo babajyanye ah, ariko mu kubakuramo ubuhamya abatangabuhamya babiri bavuga yuko ahantu babafatiye ah, nta bariyeri yari isanzwe ihari cyangwa roadblock cya- yari ihari bikaba byarabatangaje bivuga yuko bari bamaze iminsi babakurikirana Ah, ariko noneho batwemeza yuko aho hantu bafatiwe bitare- mu birometero bibiri hari ah, hari ibiro bya ribu kutari mu rwanda se wabimenye gute ko ko bari umuntu- bakuru bawe ari rib yabakuye mu modoka n'ukuntu yabakuye mu modoka ibyo nakubwiraga ko uwari ubatwaye inkuru mbi urarenze ntabwo ntushobora kuyoberwa inkuru mbi ni nk'uko utayoberwa inkuru nziza twarabimenye kuko abari mu modoka ah, na- nakubwiye rwose ko uwari ubatwaye ni nawe wabitwigiriye hari n'abandi benshi babwiye ko uwari ubatwaye wa- wavuze ati bampagaritse barambwira ngo ah, bashaka abavandimwe babiri bavimwe bicaye no ku ntebe y'inyuma Mm.
muri iyo muri iyo bisi bana bavuga amazina bavamo bategeka umushoferi gukomeza urugendo ntacyo abajije ibyo ngibyo twahamagaye twaramuhamagaye arabitwibwirira nyuma yaho atubwira ko atongera kuvugana natwe kuko yabwiwe ko aramutse akomeje kuvugana natwe nawe yagira ya- yagira ingaruka nk'izo bene mama bagize
urandeberara igira hirya ariko mada hererwa akwiriye ahantu hose winyegera ariko Hmm? abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusange kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
Mie kwetu ni bugo.
reka da Ndiyo bugo.
ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigende kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence ya Grand Lac.
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na noheli zihabamwe ni umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu african australian advocacy center ku bantu bavugwa ko bazimira mu rwanda hanyuma hari umunywanyi w'ijwi rya amerika wanditse kuri facebook y'ijwi rya amerika yitwa mugenzi felix aravuga ati kuki magingo ya voa radiyo yacu yahitamo guha urubuga uyu mubeshyi witwa zihabamwe noel ngo akomeze aroge abanyarwanda mbere y'uko noheli ugira icyo ubivugaho byerekana ibwirire uyu muntu ko mushimiye cyane kubera ko abanywanyi b'ijwi rya amerika mwese mufite ijambo kuri radiyo yanyu ni radiyo yanyu ariko rero ntabwo twebwe dushinzwe kuvuga ngo abangaba ngo tubime ijambo ngo tubakumire radiyo ni iya mwese ikibi ni ugutukana ikibi ni ugusebanya ikibi mbese ni ugu- ni ukubeshya ikibi ni ukubiba amacakubiri abakora bene ibyo ngibyo bo ntabwo ijwi rya amerika ribafitiye umwanya ntabwo ribaha ijambo none rero umugenzi felix kuki twahaye ijambo noheli zihabamwe ni uburenganzira bwe bwo kuvuga nk'uko nawe ari uburenganzira bwawe bwo kuvuga nuko noneho rero zihabamwe uyu nguyu ibyo avuga wowe wabivugaho iki abantu nk'abo ah, bakwe biteye agahinda biteye agahinda kumva umuntu nk'uwo nguwo sinzi niba ari umwana w'igitambambuga ukinywa bibero ugifite bibero wenda ushobora kuva mu bintu ah, akagwa ahantu akaba atashobora no kwiterura nkagira umubwire yuko ah, umuntu nk'uwo nguwo yagakwiye kugabanya cyangwa kureka ah, kubabaza abantu twabuze abacu twabuze abacu kandi tugikunda kandi tuzahora dukunda nagira mwibutse yuko ishimutwa ry'abantu mu gihugu cy'u rwanda si iry'uyu munsi si iry'ejo hashize ryatangiye kera hari abantu si n'abanyarwanda gusa ari abanyarwanda ubwabo babyemeza abanyamahanga babyemeza imiryango mpuzamahanga babyemeza ubu nagira ngo mwibwire yuko ari gushinyagura ko ahubwo uyu munsi ni ngewe ejo ashobora kuba ari we ariko njye simwifuza ko yabura be nk'uko nababuze Ah, gusa abantu nk'abo nk'uko bivuze ah, bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka ariko hari igihe uvuga ibintu ah, ukavuga ibintu utabanje gutekereza ukavuga ibintu utazi agaciro wenda ubihaye uworoge nta mwanya namuha ahubwo namusabira nkamubwira yuko akwiye gukomeza gush- ku- gutuka abantu cyangwa ah, kuzana ibibazo namwe- nakwita ko bitari ngombwa mu kibazo cyacu kuko turi kuvuga agahinda k'abacu
yego hanyuma rero nk'uko ubivuze hari n'undi munywanyi w'ijwi rya amerika ariko we ntabwo yashyizeho amazina ye nyakuri kuri facebook yiyise gusa freedom iwacu aravuga ati mugenzi felix we uyu munsi ni bene wabo wa noheli naho ejo ni wowe nanjye ntabwo ibi ngibi nagira icyo mbivugaho ni abanywanyi b'ijwi rya amerika bivugira bakinigura ni uburenganzira bwabo mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda insanganyamatsiko y'ikiganiro muri isanga cyanyu ni ibivugwa ko mu rwanda hari abantu bazimira umushyitsi noel zihabamwe umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu african australian advocacy center ni umunyarwanda wabonye ubwenegihugu bwa australia uba no muri, muri, no muri australia niwe tuganira kuri iki kibazo hanyuma hakaba undi munywanyi w'ijwi rya amerika witwa bizimungu jean de dieu nawe yanditse kuri facebook y'ijwi rya amerika ati ntimukabeshyere igihugu cyacu abanyamahanga baragitemberamo bisanzuye noneho uwimana deni aramusubiza ati kuki abanyarwanda abany- abanyarwanda bo batagitemberamo bisanzuye kunenga leta ni amahire kuri yo kuko byayifasha gukosora ibitagenda neza aho kurigisa no gufunga uwabitangaje kubarigisa ntibikemura ibibazo nuko utu tuntu tubiri twombi hari icyo wavu- watuvugaho ziha bamwe nk'uwo uvuga ngo freedom ati uyu munsi ni ngewe ejo ni uwo nguwo nibyo kuko nanjye namubwiye kare Ah, abandi kandi nk'uwo nanjye mbabwire nongere mbisubiremo ah, ko mu rwanda ikibazo cy'irigishwa ry'abantu cyangwa ah, kubanyuruza kirahari Ah, kandi tugomba kubyemera ni nacyo kibazo ubu gihari uretse ko mu bushakashatsi ah, no mu nyito zayo bavuga yuko mu buryo bwa mbere bwo gu- bwo bwo kwemeza ko ikibazo kiba ry'abantu ba- ba- kiba gihari igihugu kibikora nu- ni izo nyito bagenda bavu- bavu- bavu- babeshya bavuga yuko ngo ngo abantu ngo ngo barabeshya ngo nta bantu ngo babura ibirengero barabeshya ngo ngo abantu kuba baragiye muri uganda So, ah, ku manteri nk'izo rero kuri njye wagira ngo mbwire yuko abantu bavuga yuko nta bantu babura ibirengero mu gihugu ni abantu birengagiza ikibazo bazi nta barobye nshinga ahubwo abo ngabo babyemeza ko ikibazo cyo mu rwanda gihari ah, kiba ry'abantu nk'uwo nguri kuvuga ati wavuze ati abazungu ba- igihugu ni nyabagendwa undi ati ni nyabagendwa ku banyamahanga ariko ku banyarwanda ah, ntabwo ari nyabagendwa urwo ni urugero rwiza ndagira ngo nguhe n'urundi rugero ah, hari amakuru najyaga nsoma ugasanga ngo inka yabuze uyu mu- inka yabuze uyu munsi mu masaha abiri ikaba yabonetse cyangwa ajya kuvuga ngo umuntu- ngo ngo hari umuntu ngo ngo hari umuntu ngo wibye igiti mu mujyi mu munsi umwe akaba yabonetse ndetse gut- ni gute umuntu ashobora kubura akamaro umwaka atari yaboneka cyangwa akamara imyaka ine atari yaboneka ijwi rya amerika hari undi munywanyi w'ijwi rya amerika witwa ambrose nzeyimana nawe yanditse kuri facebook y'ijwi rya amerika ati wowe bizimungu kubera ko bagiye basubizanya bisanzuye yego ni bizimungu jean dodiyo yasubizaga ati singiye kukurondorera ababuze n'abakomeje kurigiswa bivuze ko kuba abanyamahanga bidegembya mu rwanda si bo bose hanyuma kuri telefone dufite umunywanyi w'ijwi rya amerika wanditse ko yitwa ambasaderi umwuzukuru wa nyiragicanda Nuko bambwiye yuko bamuhamagaye yanga ku- gufata ijambo none twihamagarire ruhamya ari ruhamya we karame karame uraho neza muraho muraho wabwira umushyitsi aho uherereye ubu ndahantu bita kibagabaga niho ndi mu kazi yego igitekerezo cyangwa reka biyongereho mu rwanda Ye- igitekerezo cyangwa iki- iki- iki- ikibazo yewe hari iki- hari inyunganizi bijya n'ikintu nshakwiye kumubwira tukiri abasore cyangwa tukiri batoya twagiye gushaka ubuzima muri kenya kugeza turi abana icumi mu icumi umwe abona amahirwe yo gukora ku kibuga n'ubungubu kuko arahakora kisumu airport Kisumu Iwabo Airport.
batanga amatangazo ko umuntu yabuze burundu n'ubu ngubu barayatanga rwose Mm.
ababwira umuntu yarabuze ariko ntabwo ati uyu ni umupuranto aha n'aha yanze kubyemeza ikindi wenda mu gihe nagize amahirwe kuko hari ibyo nashakaga abandi harimo abari mu ishuri harimo abarimo kwiga segonderi aho muri kenya bitewe n'iki nko gushaka nyine ubuzima akagenda bitanga akiga segonderi cyangwa kaminuza nanjye kuko wenda nari ngiyeyo bitewe n'ubushomeri umuntu ariga mu ishuri yabikanga yasohoka nyine ibyo yibwiraga nyine yagera hanze bikanga twagiye kuri kuri izo mpamvu nanjye nageze aho kuko nanjye buruke ya leta ndagaruka mu rwanda ndiza benshi rero bashobora kuburira gutyo irengero ari bazima bari aho ngaho ariko ntabwo navuga ngo ijana ku ijana bose niko bameze ntwaye ihamya y'ibyo nzi byatubyambayeho nkibonera hari umwe arimo kwiga hari uri wiga university of nyamasariya polytechnic aho ngaho ni abana babiri bariyo ariko iwabo bazi ko abana baburiwe irengero none se ubwo niko ruhamya ruhamya none se wowe nimba uzi aho bari ubwo abo babyeyi babo wowe ntabwo bahumurije cyangwa ngo abo bana bandikire ababyeyi babo cyangwa babatelefone ko telefone zogeye cyane baheze aho ngaho gutya ababyeyi ntabwo bazi na n'ubu ibyo narabibabwiye banga kubyemera ngo ntabwo bashobora kubyemera noneho hari ibintu byo kubura netiwaka akaguhamagara netiwaka yavaho kuko ibyo turavugana isaha ku isaha cyangwa umunsi ku munsi ariko bose bashobora kubyemera ngo abana ngo barebere kuko byabaye n'ikibazo kirekire ngo bashaka no kundega ngo bigaragaza ahantu abana bari ariko harimo ababyeyi batagira gutyo batabyemera muri babiri harimo abatabyemera yuko abo bana babariho yeee hari icyo ushaka kongeraho hari icyo nshaka kubaza umutumire yego ni iki yasabaribu kugira ngo abo bantu buri irengero bashobore kuba baboneka ye urakoze cyane ruhamya yego nawe nawe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nuko umutumirwa rero nohereze habamwe uyu mugabo ruhamya ari wamwumvise namwumvise kandi ndamusuhuza cyane rwose ndumva ashaka kuzana cya cyiza ariko kiraza amatsinda nagira ngo rwose ruhamya amubwire yuko yewe urwo rugero atanze ni urugero ni urugero rwe rwose azi ariko nawe ndi gutanga urugero nzi ndi gutanga ubuhamya nzi ko bene mama ntabwo bigeze bambuka umupaka bene mama bafatiwe n'imbere mu gihugu bakurwa mu modoka abantu babibona bose barajyanwa ahantu na n'ubu twarababuze ntabwo rero urwo rugero ruhamya ari gutanga ntaho ruhuriye ntaho ruhuriye n'ubuhamya bwanjye cyangwa n'irengero n'ibura ry'abavandimwe banjye wari kuvuga ati ni iki nasaba ribu ribu tumaze imyaka ibiri hasi n'igice izi ikibazo ribu bwa mbere yo yemezaga ko ibafite ko izanabaduha famille zabo zaragiye zirashakisha ahantu hose ariko bagenda bakagenda babaragiza bati mugaruke mugaruke mugaruke barababima kujya noneho bene babo nabo basigaye nabo bashakaga kubagirira nabi ubwo rero ntabwo nagiye kujyana ikibazo mu nzego zo hejuru ari uko ngewe ari uko iyo ribu tutabashije ubuyibazo nagiye mubwira uwo ruhamya yuko famiye zabo bavandimwe banjye ntako zitagize zibaza riba aho bari ariko bakagenda bababwira yuko batazi ahantu bari babanje kubemera ko babafite noneho ku cyiciro nashobora kubwira wenda ruhamya mwereka ko ibyo umuntu aba avuga tuba tubizi wenda nama ingero zimwe na zimwe zimwereka yuko ko ngewe ibyo mvuga mbifitiye igihamya nk'urugero naba wenda hari nk'abantu bageze muri batandatu reka mbere naho kugira nk'umuntu witwaga matuje afrodisi na zakari bashimutiye mu karere ka rusizi mu cyahoze ari perefegitura ya cyangugu bamaze imyaka ine n'igice ntawe uzi aho baherereye kandi baratwawe na ribu umugore wa matuje we umugore wa matuje afrodisi yaje kubwirwa na ribu ko umugabo we yapfuye maze ajya kwishakira undi mugabo icyo uwo mugore yakoze yafashe abana abajyana kwa nyirabukwe yishakira undi mugabo nyuma y'imyaka noneho nyuma y'imyaka ine uwo afrodisi aza gufungurwa afunguwe yaje gufungurwa n'abandi bantu bandi bageze muri batandatu harimo nk'uwitwa kazama kazamarande emanuweli runo na jean damascene n'abandi bagabo babiri bafatiwe bose mu karere ka nyamasheke abo bo ariko bamaze imyaka ibiri n'amezi umunani ntawe uzi aho baherereye imiryango yabo yarirutse iraruha babwirwa ko ba- bagiye muri fdr nyuma banditse ibaruwa baraje bafata umugore bamwandikisha ibaruwa ya- umugore wa Ka- wa Kazama- wa kazamarande bamwandikisha ibaruwa ku ngufu ko umugabo we ngo yataye akazi bashyira umugore umugore arabyanga bamushyiraho igitutu abo bagabo uko ari batandatu ba- bise bararekuwe ariko mu munsi barekuriweho babwiwe yuko bahawe imbabazi na perezidansi ubwo se abo bagabo bari bamaze hagati y'imyaka irindwi n'ine bafunzwe Aba- Bamwe zabo aba- zarababuze imiryango aho yabo itazi aho bari.
bapfuye, aha batazi aho bari nyuma none nyuma- nyuma y'imyaka ibiri n'umunani cyangwa nyuma y'imyaka ine bakaza kubafungura babaha ibihumbi icumi ngo bibasubiza byitike bibasubize iwabo none se Ubwo abo kuvuze bagabo- kuvuze ngo bahawe imbabazi na perezidanse perezidanse ntabwo itanga imbabazi ni perezida wa repubulika utanga imbabazi Nicyo Perezi- kibazo.
perezida wa Aba- aba repubulika bagabo uko ari batandatu.
perezida wa repubulika yatanga imbabazi ku muntu utarigeze aburana ngo icyaha kimuhame hanyuma afungwe abone gusaba imbabazi bishoboka bite ko umuntu yaba nta cyaha afite hanyuma perezida wa repubulika akamuha imbabazi ibyo wabisobanura gute ni cyo kintu nanjye nkubwira ko abo abo ba- bitanze ubuhamya bwo dufite dufite ubuhamya hariya nabworeza bavuze yuko ubu bababwiye ko ngo perezidansi yabahaye imbabazi mubashimira perezida wa repubulika ko yabafunguye abo se ko yamaze hagati y'imyaka ibiri n'imyaka ine n'igice bafunzwe famille zabo zarabwiwe yuko bamwe umwe yapfuye abandi ngo bagiye muri fdr aba ngo ni biyu bagende bibagirwe burundu muri abo bagabo babiri mwumva ibibazo babiri bagize umwe yarafunguwe afunguwe asanga umugore we yashatse undi mugabo uwo mugabo amakuru dufite ni uko ah, asa nk'uwataye umutwe n'urugero yagize- yagize yagize ihungabana Uwo Eh.
mugabo- uno umugabo wa kabiri yandi- bandikisha umugore we iresire isinya y'uko umugabo ngo yataye akazi kandi umu- umugabo afunzwe afite na- afite na ribu ni bande bamusinyishije se?
Umugabo- ah, ni bande bamusinyishije Ribe yaramusinyishije ku kigo ngo yakoragaho baragiye baramusinyisha ngo umugabo yataye akazi umugabo aho afunguriye ubu nta kazi afite nta hepfo nta ruguru nese abantu tuvuge bari bafitwe nta ibigo yari bafite ibimenyetso bihari bitangiye ubuhamya
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuganira ku izimira ry'abantu mu rwanda abantu ntabwo babibona kimwe uko ndi kubibona nuko umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu australian african australian advocacy center noel zihabamwe niwe mushyitsi wacu hanyuma rib umuvugizi wayo kieri murangira yatubwiye ko ntacyo ashobora kuvuga kubera ko tutamuteguje hakiri kare nyamara eh, namwoherereje ubutumwa kuri whatsapp hano hari saa mbiri n'igice mu gitondo ubwo mu rwanda hari saa cyenda n'igice twa dushigajeho nk'iminota mirongo itatu ngo tujye muri studio nuko namwandikiye ntimuraho neza Ni- nitwa kamirindi toma nkora kuri radiyo ijwi ry'amerika mu mwanya guhera saa kumi ndakora ikiganiro ku bantu bivugwa ko bazimira mu rwanda mwanyemerera kukizamo akanya gato mukatubwira uko byifashe murakarama ntabwo yanshubije ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeze rero kuri icyo kiganiro noneho tubanze tubaze umushyitsi mbese hari amagambo turi kuvuga ahari adasobanutse neza ibyo bita mu cyongereza enforced or involuntary disappearances mu gifaransa ni disparition forcée ou involontaire mbese mu kinyarwanda umuntu agere- agereranyije ni ukuvuga kuzimizwa utabishaka niko twabyita noheri uruhare na leta cyangwa abakora leta
subiramo neza umenya tu- tu- tu- telefone yari yapfuye gatoya nibyo koko ni izimira ry'abantu batarishaka baba bahatse bafatwa ku ngufu atari ubushake bwabo niyo mpamvu ntabwo baba babishaka Nta- niyo bafashwe niyo baba bazi icyo bafatiwe hanyuma imiryango yabo ntibimenye mbese inzego zibafashe ntizibibwire imiryango nicyo kibazo giha- gikomeye cyane niyo mpamvu ubu- ubu i- icyaha cy'ishimutwa ni ikintu kibi cyane nk'uko natangiye mbivuga kuko impamvu mbivuga ko ari ikintu kibabaje cyane niyo mpamvu ah, bagishyize mu rwego rwa kontu- rwa crime contre humanite Ibyaha cyangwa- byibasira inyokomuntu.
ko- cyangwa cyangwa crime against humanity ibyaha byibasira inyokomuntu kubera yuko bigira ingaruka nyinshi cyane ahubwo zirenze izo kubona umuntu wari bamwishe cyangwa yapfuye impamvu ari nyishi tuvuga iyo batwaye umuntu wawe bakamushimuta bakamujyana ntumenya uburyo abayeho ntumenya nimba akiriho cyangwa atakiriho umuryango asize inyuma usigara mu gihirahiro ntubuzi ese umuvandimwe wacu cyangwa umubyeyi wacu cyangwa umwana wanjye ariho ntariho nimba ariho abaye ati nimba atariho se bamuhambiye baramwishe bamusiga hehe muzi ko ubundi ubundi iyo ugize imana ukabona umurambo w'umuntu wawe uramushingura agahinda kakarangira namara mukara mukihanagura ariko iyo umuntu wawe yashimuswe upfana agahinda famille yose upfana agahinda n'abari bamuzi bose bapfana agahinda ku- kuko bafite icyo bita inkingi ihora ku mutima itajya ivaho niyo mpamvu ubu ikibazo cy'ibirwa cyangwa cy'ishimutwa ry- cya- ishimutwa ry'abantu cyangwa ibirwenge by'abantu ubu ngubu ah, UN yagihagurukiye muri ino minsi ariko si si irya none gusa ubwo rero ngarutse kuri kuri ako kababaro nimba umuntu wawe abuze ukamara um- ukwezi umwaka imyaka itanu imyaka icumi imyaka makumyabiri uri ubwo gahinda uba utewe n'uwo wabuze ukaba utazi ko ari cyangwa atakiriho barengera ngo umuntu waba yaburiye irengero amakuru dufite cyangwa ubushakashatsi bukorwa kutwereka yuko si no mu rwanda gusa. nimba umuntu aramutse koko ahunze igihugu cyangwa akava mu gihugu akagenda ntabwo byamara icyumweru cyangwa ukwezi atari yamenyesha abe cyangwa inshuti ze ko akiriho hari ingero uwo murangi yagiye atanga uzabashyaka shyaka yageze hanze nyuma y'isoko abwira bene wabo ko ariho uriya ngo ah, arobise ngo ngo abo bafatiye ngo mu mashyamba ya kongo nabo bageragaho bagahita bavuga ko bariho bakanavugirira ku maradiyo ariko se ni gute umuntu yagenda akamara umwaka imyaka itanu imyaka icumi atari yaboneka ubwo rero yumve yuko icyaha cy- cy'izimiza ry'umuntu ni icyaha gikomeye cyane kirenze n'ibindi ahubwo kuri iki gihe kuko abantu bara- bara- barabisobanura neza bakerekana agahinda cyangwa intimba abantu babuze ababo muri ubwo buryo baba bafite bahorana ku mutima ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se zihabamwe Na- mu- mu- nagiye gushakisha utuntu n'utundi nyine kuri iki kibazo hanyuma hari ahantu naguye yu- uvuga yuko nyuma yo gutanga ikirego cyawe hariya mu muryango w'abibumbye kubera abavandimwe bawe bazimiye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda hari abandi bagera kuri magana abiri bo mu rwanda bagushatse bakubwira nabo ko bashobora kuba bafite abantu bazimiye byo babitubwiraho iki Ah, nibyo koko ah, maze gutanga ikirego ah, maze no kujya bitewe n'ibara ryabo ry'abavandimwe banjye abantu benshi nabo dusangiye ikibazo ariko navuga batangiye kugenda banyandikira bavuga ko nabo bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye niba ibi niba ikibazo bw'icyanjye noneho bansaba yuko tugomba nanjye kuba nabafasha ah, kuko icyo bise ubuvugizi kuko nabo berekanaga ah, agahinda batewe no kubura ababo ni muri uko kuko nagiye kuba kandi na n'ubu nk'uko nakubwiraga ah, ubu mvuge kuva mu kwa gatandatu umwaka ushize kugeza uyu munsi mfite abantu individuals abantu ku giti bageze mu ijana na makumyabiri bamaze kumbwira ko babuze byibura abantu barenze ba- batatu muri famiye urumva rubatiranyije barenze magana barenze magana abiri byerekana ko ni ikibazo gikomeye cyane ariko nabo bakanambye no kubo hari nabo bazaga ngo eh, inzego z'umutekano zikabafata zikabatwara ngo baragaruka bakagenda bitabye ah, bagiye muri iyo nama ntibazagaruke ubwo ubwo rero ko byerekana ko ikibazo cyo mu rwanda ah, ikibazo cy'ibura ry'abantu mu rwanda gikomeye rero nkaba nibaza nimba koko atari ikibazo gitangiye uyu munsi cyangwa ejo n'icyo inzego zikora kugira ngo iki kibazo gihagarare hano mu bihugu byateye imbere iyo- iyo waha- ibibazo nk'ibi ngibi bi- bi- bikunze kuboneka uretse ko hano nta- ntabwo wabura umuntu wawe Ah, ariko ibibazo nk'ibi habonetse ikibazo inteko zombi yaba ari iy'umutwe w'abadepite cyangwa wa sena bito- ha- ha- bi- hashyirwaho icyo bise komite ishinzwe kwiga kuri icyo kibazo ikaba yafatanya n'inzego zishinzwe wenda umutekano kugira ngo uko barebe bige kuri icyo kibazo tuvuge nk'iki kibazo kiba ry'abantu kugira gishakirwe umuti mu rwanda izo nzego ntabwo nzi nimba zibaho ko abantu nabo baracyabura ubwo rero ikintu tw- navuga genda bumva ariko muri uko kubumva bagomba kumva yuko ah, ikibazo cyabo ntabwo ari icyabo gusa ni ikibazo cya- gisangiwe na benshi hari nacyo kibigiye nasobanura un mbabwira yuko ikibazo cyo mu rwanda ikibazo cyanjye ah, ntibakire mu ishusho yanjye ahubwo bakire mu ishusho rusange kuko hari n'abandi bafite ikibazo nk'iki- nk'icyanjye usanga bo un ari rwo rwego rushinzwe abari irengero nabo ba- ba- bafite ama- amaraporo menshi abyerekana ah, nsanga ikibazo baracyumva neza ariko ikibazo twe dufite ni ukumva ko abantu nk'abana n'ubu ndavuga izo nzego zishinzwe umutekano cyangwa na- n'izindi nzego zinyuruza abantu kubana n'ubu nta kintu gikorwa iki kibazo gihagarara ese uru rwego ru- rufite icyicaro hehe iyi un working group on enforced and uh, or invo- involuntary disappearances urwego rufite icyicaro i geneve mu suwisi niho bari
niho n'icyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu kiri niho bari niho bose niho bakorera ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ese kuzimira mu rwanda biriho koko ni amakabya nkuru yo guca ibikuba nibyo tuganiraho na noheli zihabamwe noheli zihabamwe ni umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu african australian advocacy center akaba ari n'umushakashatsi muri kaminuza yitwa western sydney niko se zihabamwe nk'ubwo ngubwo usibye ko aba bantu wituye bakora raporo gusa bagatanga n'ibitekerezo bakabiha leta y'u rwanda leta y'u rwanda ubwayo yego wavuze ukuntu imiryango y'abakuru bawe yasiragiye muri ribe bayirendagiza niko wivugiye ntabwo ari ijambo nguhimbiye ariko noneho nyuma y'iyi raporo nyuma y'ibitekerezo by'aka kanama ka loni hari icyo leta y'u rwanda ya- yakabwiye nk'uko nabikubwiye igihe nahuraga nabo ah, mu byo twaganiriye banabwiye yuko ah, leta y'u rwanda bagejeho icyegeranyo ah, cy'ibara ry'abavandimwe banjye bavuga yuko ngo abo bavandimwe banjye ngo bambutse umupaka bajya muri uganda urwandiko Nicyo rurahari kintu babwiye rwose ko babwiye ko mu rwanda babashubije bababwira yuko ngo ah, raporo y'u rwanda rwoheje ivuga yuko ngo guverinoma bagiye muri uganda nicyo kintu bavuze niwo mwanzuro ah, umwanzuro u rwanda rwatanze Mm.
rero nkwibutse yuko iki icyo gisubizo batanze ko guverinoma bambutse bagiye muri uganda ubu ngubu niyo ntero niyo nyikirizo ikoreshwa n'urwego ah, rwa- na- nu- ikoreshwa na rib uwo banyuruje wese avuga yuko bavuga yuko ah, yagiye muri uganda nakubwiye ko nagu- naguhaye ingero nyinshi zerekana yuko birababaje cyane kuba urwego nka ruriya rwitwa ko ah, rushinzwe kurinda umu- na- navuga bari mu bamwe mu barinda nabo bashinzwe umutekano w'abenegihugu aho batanga igisubizo nk'icyo nakubwiye yuko mu rwanda nk'irabura ikara ribonetse umuntu yabura akamara umwaka cyangwa imyaka ibiri hajye kompetensi nasiyonari yabura yavuga bakariho bavuga bati reka dukora anketi wabonye ikibazo cy'ubundi mu- cya bahati bahati nawe bavuze yuko ngo nawe ya- ngo yambutse ashobora kuba yarambutse ngo akajya muri uganda ibyo rero ibisubizo nk'ibyo ariko nkatwe tuba dufite ibimenyetso simusiga by'abacu biduha biduha icyizere gi- gike cyane ko batakiriho haro numva aho kugira ngo bajye ah, batonika abantu kuriya babwira ngo abantu bacu ngo bambutse umupaka umuvandimwe wanjye sibaza impamvu ashobora kwambuka umupaka akamara ukwezi akamara umwaka akamara imyaka ibiri atambwira ahantu ari kandi nta- sinumva impamvu igihe nafata umwanya ngo ngiye ngo gushakisha cyangwa ngiye kurega mu nzego izi n'izi ah, nzi ko abantu banjye bahari ako ako ni agahinda ni agahinda ni bya bisebe ni za nkuru bagitoreka kugira ngo mubwire yuko nta kintu kibabaza nko kubura uwawe ntumubone ntushingure utume n'inshuti n'abavandimwe bagufashe bagufashe gushinga umuntu ahubwo inzego zagakwiye kukurindira umutekano cyangwa kugufata mu mugongo zikaba arizo zigutoneka zikaba arizo zikwica zikaba arizo ziguhemukira aba bumva igisubizo nka kiriya batanga atari igisubizo cyiza ahubwo bagafasha iyo miryango ibura ababo bakabafata mu mugongo bakabafasha kubashakisha nta bizuba bisubiremo itungo rirabura rikaba riboneka umuntu atema igiti akaba afashwe ni gute umuntu yabura mu gihugu mo imbere ntaboneke
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi ndabona mwahisemo kujya mwandika ubutumwa aho gutanga nimero nabyo ni byiza cyane ntako bisa rwose niyo mpamvu umutumirwa noheli zihabamwe nagira ngo ngusomere ubu butumwa bwa frank nkuranga nabo babyohereje kuri facebook y'ijwi ry'amerika ati mumbarize impamvu ari bo bonyine bashimuswe kandi hari n'abandi benshi hanyuma arakomeza ati mbariza uwo mutumirwa impamvu yumva yatumye abavandimwe ari bo bonyine bashimuswe impamvu abavandimwe bawe bashimuswe urayizi ariko iryo ni ijambo nkuranga yikoreshereje nasoma ibyo yanditse nkuranga rwose namusubiza amubwira ko impamvu bashimushwe abavandimwe banjye bashimuswe nyenyizi ariko nkaba nshaka gusubiza kino kibazo mu buryo buri mu buryo buri rusange mbabwira berekana mwereka muri rusange impamvu abanyarwanda baburirwa irengero iyo ubushakashatsi bugenda bukorwa cyangwa amaraso agenda atangwa yerekana yuko abantu benshi baburirwa irengero mu rwanda icya mbere abenshi bavuga yuko baba bari mu mashyaka cyangwa baba bari mu mashyaka atavuga rumwe na leta urugero natanga ni nk'ishyaka ritari ryandikwa rya madamu victoire ingabire hari abarwanashyaka benshi benshi benshi benshi benshi bagiye baburirwa irengero uwa hafi aha uherutse kubura vuba aha ngaha n'uwo bisaba yisitengazena wabuze ku itariki eshatu z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri avuye mu rugo agiye kugura krediti yo gushyira muri telefone ye ni ukuvuga kugura amayinite amayinite yo gushyira muri telefone ikindi noneho ni ikindi uwitwa erase bizirema bizirema yatanze ikiganiro yerekana uburyo yagitanze hehe ubutegetsi ubwo aribyo bya fpr bimeze nka mrnd bizirema yatanze ikiganiro hehe yatanze ikiganiro ucuze kuri youtube yatanze ikiganiro kunze ku murabyo tv erase bizirema yabuze ku itariki yabuze mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize yabuze amaze gutanga icyo kiganiro yerekana uburyo efuperi imeze nka emerenide atanga na risitizi nk'umuntu wari muri opozisiyo akaba ari mu ishyaka rya opozisiyo rya rya ntaganda uwo yakoraga na politiko na risitizi ari yerekana uko situwasiyo imeze mu gihugu ubu ngubu nyuma yaho yarabuze na n'ubu ntiyongeye kuboneka kuva mu kwa cumi na kumwe z'umwaka ushize kugeza uyu munsi izo ni ingero za hafi ndi gutanga nerekana ko icyo ni icya mbere hari ababura kubera ko babura ubwenge kuba bari muri muri opozisiyo hari noneho hari n'ababura ubwenge kubera yuko nanone nabo bavugisha ukuri nka bariya batanga inkuru nk'urugero nka bahati bahati nawe yerekanaga ibibazo byo mu gihugu ariko akoresha ubusizi bwe nawe yaburiwe irengero hari n'abandi noneho bagendaga babura kubera yuko wenda bavuga bafite nk'amayutube channels bakavuga nk'abanyamakuru uretse ko abenshi noneho byibura bagira amahirwe yo kuba barafungwa ariko hari abagiye nabo baburirwa irengero bagashimuswa ntibongeye kubona noneho hari ikindi cyiciro cya gatatu noneho noneho haraburirwa irengero kubera bafite bene wabo bari wenda muri sosiyete sivile cyangwa bene abo bari muri politiki ukazira gusa ko ufitanye isano n'umuntu leta ibona ko atumva kimwe ah, n'umu- n'umuyoboro bagenderaho ubwo rero kuri njye no- no ku kibazo cyanjye bene mama babuze kubera yuko muri rusange nagiranye ikibazo n'uwari uhagarariye hano muri australia mubwira yuko nashobora ku- guhinduka igikoresho cyabo kuko navuze- Yari ahagarariye nde?
bashaka kunkoresha ibintu mbona jyewe bidashobora ah, bidafite bi- bi- bitari mu murongo ngenderaho jyewe abanyarwanda se le- leta y'u rwanda ambasaderi wabo hano isi- bose muri australia ukavaruganda uriya a- arabizi amubwije ukuri ko ngewe hano ah, akazi nkora cyangwa siponsabitizi mfite muri kominote bitanyemerera kuba nshobora kuba umwe mu bahindurwa igikoresho bakoresha kugira ngo bagere ku byo bashaka ndabyanga byanze ntabwo ariko ari igihe kimwe n'abandi banyarwanda bagiye bahura n'ibibazo nkanga kandi nanone bagiye bahura n'ibibazo nk'uko hano muri australia eh, abanyarwanda benshi bagiye banabirwa ku mateleviziyo aha ngaha y'ukuntu bagiye babayeho nabi baterwa ubwoba na leta bahunze ntange muri aho nda- narimo None se kunyura kuri ra- televiziyo y'igihugu aha ngaha ibyo bibazo bikomeye by'ukuntu leta zo hanze ah, ziza zigashaka guhutaza abaturage bazo bazihunze Ah, Niko se- muri ibyo biganiro byanyuze kuri televiziyo hari hari aho narindi nanjye narindimo Yego, Noheli. Noheli.
noheli kunyuramo kimwe n'aho ngaha nyuma y'ukwezi bene mama niho babuze noneho rero noheli ubwo ngubwo urashaka kuvuga yuko usibye nyine ko uta- uta- utabwiye n'abumva ijwi rya amerika icyo leta y'u rwanda yashatse kugukoresha ariko noneho icyo kintu sinzi nimba ari ibanga cyangwa nimba wakivuga urakeka rero aricyo abavandimwe bawe bazize
nicyo bazize nicyo bazize cyane nicyo bazize leta y'u rwanda yashaka Icyo bazize kugukoresha iki se bose.
noneho nimba atari ibanga aha bwana tomasi kamembe hano urabizi ambasade z'u rwanda uko zikora hanze baba bagomba gushaka gukontorora kominote zose z'abanyarwanda ziba hanze bumva yuko polisi zabo zigomba kuba implemented na ntuze na abroad Ah, kandi hano twe mu- turi mu bihugu byateye imbere hari ibi- bitero- hari ibi- ah, ah, hari uburyo hari uburyo tubona ibintu bitandukanye ntushobora kuza ngo umbwire ngo ah, kurikiza aya mategeko yacu kandi amategeko y'igihugu mbamo atari atari inyemerera icyo ni icya mbere icya kabiri hano abanyarwanda benshi bahunze turi impunzi twahunze kubera ibibazo tuzi twahunze ah, kandi mu mategeko ya hcr ubundi leta wahunze ntibuba wemeye kuyikorera kubonera kuyikorera kereka iyo kereka iyo ubuhunzi uburetse ubwenegihugu ikindi noneho abanyarwanda bashaka kuza muri mu mahoro baba bagize imana bakajya muri ibyo bihugu bituje bifite amahoro bifite umutekano baba bashaka kuba mu mahoro batabura izo politike zabateye ubuhunzi ubwo rero kuza hano unakongera kukuzanamo ukuzana ibibazo wahunze uri mu gihugu kiguha freedom ufite uburenganzira bwo kuvuga yego cyangwa oya yewe navuze oya
ni uko ugakeka rero nyine ko bakuru bawe babiri ari bo eh, jean nsengimana na antoine zihabamwe bazimiye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda
nyuma y'ukwezi rwose bara- bahise bazimira Ah, ndibuka ko ah, byaze kuri televiziyo y'igihugu aha ngaha mu kwezi kwa munani mu matariki makumyabiri noneho nyuma y'ukwezi bene mama barabura ijwi rya amerika ndizera rero ko umunywanyi wacu Mura- nkuranga frank yanyuzwe n'icyo gisubizo umuhaye ku mpamvu abavandimwe bawe bashobora kuba barazize ijwi rya amerika tu- noneho twumve aka gatangazo
uraneberara igira hirya ariko mada hirwa akwiriye ahantu hose winyegera ariko Hmm? abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekasa ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza Hmm? dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mie kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigende kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye mu maneno ya kuchekesha kombo taksi inatuonyesha ya kwamba batu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugarutse mu kiganiro muri isanga nyuma y'ako gatangazo mbibutse ko umushyitsi ari umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu african australian advocacy center noheli zihabamwe ku kibazo cy'abantu bazimira mu rwanda noheli hari umuvandimwe umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa dusabimana jean nk'uko nyine nabi- nabivuze abanywanyi b'ijwi ry'amerika uyu munsi bahisemo kohereza ubutumwa aho kohereza amanimero ya telefone kuri facebook nk'uko byari bisanzwe ariko nabyo ni byiza cyane none rero ubutumwa bwa dusabimana jean aravuga ati ariko mu rwanda dufite ikosa ryo gutwika inzu tugashaka guhisha umwotsi tujye twemera ntitugahishe ikosa ahubwo tugomba guhiga ibisubizo ishimutwa rirahari pe ndabyemeza ikibazo ni uko ushatse kubizamura nawe bamunyereza ntavuga bamunye- ntavuga abanyereza uwo muntu ariko rero noneho nkurikije uko zihabamwe noheli umushyitsi wacu yari twibwiriye mbese aremeza ko ari inzego za leta nibyo noheli nibyo cyane rwose nanjye na- na- ntabwo izindi igihe kunye- nkuko nari kubwiye mfite ingero nyinshi cyane ndi ndi gukoresha Ah, ntabwo nkunze urugero wenda ah, rw'abana bavindimwe batatu wumva ukuntu wo ku- ushobora kuzira uwo muvindimwe ah, hari abana batatu bavindimwe muri abo bana batatu bavindimwe ah, hari umwe yitwaga ah, umwe na- umwe yitwaga ndenda kubwira uko bitwa umwe yitwaga ngabo fikiri jimi undi yitwaga ngabo nziza mose undi yitwaga mutuyimana joel bano ni abana bose bavutse nyuma ya za mirongo cyenda babuze ubwo bavaga i kigali berekeza ku gisenyi abo bana impamvu babuze bari muri tagisi baba- nabo ba- barabura ku itariki enye z'ukwa cumi ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abo bana babuze hashize umwaka mukuru wabo afunzwe kasiye nta muhanga abo ni abana bafashwe baburirwa irengero bafashwe bafashwe bafashwe na polisi y'igihugu cyangwa rib baburiye hagati ya Gi- ya gisenyi na kigali ari abana b'imyaka mi- mi- mike ndabikubwiza ukuri barabafata baburirwa irengero abo bana n'ubu baburiwe irengero kuva ku itariki ya kane z'ukwa cumi ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu baburiwe irengero ibyo rero kuko uwo ari kuvuga nibyo koko mu rwanda uzira indakuzi mu rwanda ushobora kuzira uwo muvindimwe cyangwa uwo mukorana cyangwa uwo muhuriye mu kintu runaka navuze na- n'aba- nagiye mubwira n'abandi bantu navuze ahantu benshi cyane urafata nk'imine iragena yafashwe kubera yuko yari muri fda inkingi dominique kirandera umuyoboke w'ishyaka parti sociale nawe yarabuze po- yabu- yarabuze- yaburiye irengero kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane kuko yari muri iryo shyaka james umuyoboke w'ishyaka na- na- nanone nawe rya parti sociale nawe yarabuze hari abantu benshi bagiye ba- babura baburirwa irengero reba noneho na bonifasi twagirimana twagirimana waburiye muri perezida afunze perezida irinzwe amasaha makumyabiri n'ane ubwo rero ibi birerekana yuko ikoko n'ibyo nanjye ndemeranya nawe ikibazo cy'ibara ry'abantu mu rwanda kirahari ni ikibazo gikomeye cyane kandi kigomba kwitabwaho mu buryo bukomeye kuko nk'uko nabivuze aba bantu baburirwa irengero leta ntiyerekane ubushake bwo kuba hari ikintu yakora kugira ngo iki kibazo gihagarare Ababi- ababifitemo uruhare ngo bahanwe ahubwo abitwa ko bagashe- bakabarenganiza bakakumvisha ko ngo bamwe ngo baba baragiye mu mitwe y'irwanya igihugu cyangwa ngo muri muri rubanda icyo ntabwo aricyo gisubizo igisubizo kigomba kuva mu nzego zo hejuru bikereka byibura abaturage baba- cyangwa abantu baba babuze ababo kuko ko leta ifite icyo bise iri wi- yiteguye kuba yabafasha kugira ngo gahinda k'ababo bagize babuze gashire gashire iki Mhm.
nibafashe gushakisha nibafashe no kujya muri izo uganda bavuga cyangwa muri congo babashakishe ntibajya ntibavuga se ko aho bashaka hose bahagera bagakurayo abantu kuko batajyana batajya baba muri za uganda cyangwa muri za congo ngo bazane izo fa- abo bantu noneho babereke famiye zabo bati dore ngabo abantu banyu mwagera muvuga ijwi ry'amerika twanzura hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika wanditse kuri facebook we ati yitwa hirwa uw'umukiza enrique ati ntacyo mvuze uvuga abatarabona hanyuma undi witwa nizeyimana daniel ati aho kuvuga ukuri ukazimira wahebera kaje ukabaho naho kuba wazimira ibyo ngibyo ukabyirinda aho ngaho ho wanzura mu- mu mu ijambo rigufi cyane wahavugaho iki kwicecekera cyangwa cyangwa iki urareba aba- abanyarwanda dufite umuco mubi wo guceceka kandi ubwo guceceka niko niko niwo mu- ni umuco mubi za- watwokamye ubwo rero guceceka ukavuga ari uko baguciye ijosi cyangwa baciwe ijosi ntabwo ibyo ari byo icyiza ni ukuvuga byibuze ushobora kuvuga wowe ushobora gupfa po uze kuvuga ariko abasigaye bakarokoka rero nka numva umuco wo guceceka wo kubona akarengane wo kubona abantu bicwa wo kubona abantu bahohoterwa wo kubona inzego zizi zikaguhohotera ugaceceka ngo ukunde uramuke uyu munsi bashobora kuza bagatwara abaturanyi bawe cyangwa bagatwara abawe ugaceceka ejo bagutwaye ntizakuvugira umuco wo guceceka ugomba gucika umuco w'ubutabazi ukaba ari wo wimikwa abanyarwanda bakamenya gutabazanya abanyarwanda bakamenya gutabara abanyarwanda bakamenya no gutabaza igihe bari mu bibazo mu makuba kuko ntabwo uzafasha umuntu atagize gute atagutabaje ubwo niyo mpamvu ikibazo gikomeye cyane ni uko abanyarwanda babona ibintu nk'ibi bakicecekera kugera ryari ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noheri zihabamwe nibutse yuko uyobora umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu african australian advocacy center ni nawe wawushinze uba muri australia uri umushakashatsi muri kaminuza yitwa western sydney yo muri australia nayo ndagushimiye cyane urakoze bwana thomas kamerine ijwi ry'amerika nashakishije kandi umuvugizi wa rib thierry murangira byatunaniye kugira icyo adutangariza nanone mu kanya nari namwandikiye kuri whatsapp ni thierry twongere tuguhamagare nubwo waduha iminota ibiri gusa nabyo ntiyabishubije nuko tuzakomeza dushake rero n'inzego za leta kuri iki kibazo murakarama radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu